muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro byaryo bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda baduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na fideli niyo ngabo nije nyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc igipolisi cy'u rwanda cyemeje ko abantu batanu biciwe mu bikorwa byo kwirukana ku ngufu impunzi z'abanyekongo bo mu ikambi ya kiziba ku cyicaro cya hse karongi mu burengero bw'igihugu umumenyeshamakuru wacu claude ganza munyamagana yakurikiranye iyi nkuru kuri uyu wa kane wari umunsi wa gatatu impunzi z'abanyekongo zikambitse ku cyicaro cya hcr kiri karongi ahateganye neza n'ibiro by'intara y'uburengerazuba izi zimaze imyaka igera kuri makumyabiri n'ibiri mu nkambi ya kiziba iri mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda ni nawo munsi wa nyuma izi mpunzi zahabaye kuko ahagana ku mugoroba igipolisi n'igisirikare byahabirukanye ku mbaraga abavuganye n'ijwi rya amerika kuri uyu wa kane mbere y'uko igipolisi n'igisirikare bibatsimbura aho bari bagandagaje basaga nk'abamaze gutakariza icyizere uburinzi bw'igipolisi cy'u rwanda kandi mu ruhando mpuzamahanga gishimwa ese ko twumva ko leta y'u rwanda igicunga umutekano mu bindi bihugu byose mu zindi ntara muri yoni ese kuki twebwe bari gushaka kutubangamira ni ikirihe kosa twabakoreye kugira ngo byibuze wenda babe batubangamira gutya ikintu gikomeye ni ugusanga umudamu utwite umupolisi w'igihugu umupolisi w'umwuga amufata akamusunikira mu mufurege twebwe kuba tuzengurutswe n'abapolisi kugeza ubu nta n'impungenge byari biduteye ahubwo ikibabaje ni ibyo bari gukora kuko twari tuzi ko abapolisi bashinzwe kurinda bashinzwe kurengera ntabwo twari tuzi ko abantu bashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ari nabo babubongamira ni nako byaje kugenda mu mugoroba kuko abapolisi babinjiyemo babatera ibyuka biryana mu maso ariko nyuma hanakoreshwa amasasu nyayo byaviriyemo impunzi eshanu kwasiga ubuzima abagera kuri makumyabiri barakomereka ariko polisi ivuga ko nayo hari abapolisi bayo barindwi bakomeretse amakuru dukesha umwe mu barusimbutse mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yaduhaye yemeza ko kuko imirambo igana gutya ku mpunzi idafite intwaro reba inkomere zingana gutya imirambo igana gutya burema agahinda mfite barashe mushiki wanjye barashe mushiki wanjye rwose rwose birangiriye ahangaha twamenya ko n'isi n'isi ibifite mu burangare mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cpt wose badige yahakanye ko nta masasu yigeze akoreshwa kandi ko imbaraga zakoreshejwe zari zijyanye n'ukwihagararaho kw'impunzi mwumvaga ibintu biturika n'abari bari hirya mwarabyumvaga akenshi iyo ibintu nka biriya biturika ntabwo umenya ese haturitse grenade y'umwotsi ese haturitse ibuye rikubise ku hari ibintu mwarabyumvaga ejo mwarabyumvaga ejo ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wari ugambiriye kubuza ubuzima umuntu wari uri ahangaha bimuvuze ko nta masasu yakoreshejwe ariko n'ahangaha hari aho umuntu agenda akabona ibiporoporo by'amasasu ndetse n'amwe mu masasu atakoreshejwe ubwo aya nayo asanzwe ahari cyageze turaza kuhaca turebe kiraza kuba ikindi gikorwa ariko icyo tukubwira cyo ni uko nta nubwo twari tuzi ko bafite n'ibingibi ushobora kwibaza uramutse usanze muri abo ngabo hari ufite intwaro we wabigenza ute polisi yeretse itangazamakuru bimwe mu bikoresho ivuga ko impunzi zakoresheje mu guhangana nayo birimo imipanga ibiri inkoni n'utundi twuma ivuga ko twashwanyaguje ingabo zabo z'ubwirinzi muri zo yerekanye n'ivuga ko zamenetse ku munsi w'ejo ariko hari n'ibindi bikoresho impunzi zajyanye aho zari zikambitse habonekaga ibikona byinshi ku butaka n'ibindi biri mu kirere ibendera ry'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryari ryururukijwe kugeza hagati igipolisi cyabyutse gikora amasuku aho izi mpunzi zari ziri ariko hari hakigaragara amaraso bishoboka ko ariho benshi bakomerekeye cyangwa banapfiriye mu byo bwana mbangutse mawombiri uyobora inkambi ya kiziba kuri ubu bitaramenyekana niba ari muzima ari mu bakomeretse cyangwa batawe muri yombi yavuze ku wa kabiri w'iki cyumweru yavuze ko yahamagawe n'abahagarariye ingabo na polisi mu ntara y'uburengerazuba bavuga ko hari abashobora kuzicwa kandi akaba ari ukwiye kubiryozwa ibica amarenga ko hari ibyari muri gahunda niba bitari iterabwoba hagati aha ngaha ni uko maze guhamagarwa n'uhagarariye ingabo mu ntara y'uburengerazuba ndetse n'uhagarariye polisi mu ntara y'uburengerazuba bambwira yuko abantu bashobora gupfira ahangaha yuko bagomba kujya mu biganza byanjye kandi nibaza ko batagomba kunsiga kuko ngewe babimbwiye ati ati muri kuvuga ngo ejo mwararashwe ntabwo mwigeze muraswa kuko abari bupfira ahangaha bose uzababazwa babikubwiye kuri telefone ni kuri telefone babimbwiriyeho ntabwo twigeze twemererwa kugera mu bitaro bya kibuye ngo tumenye uko abakomeretse babirimo bameze twagerageje no kugera mu nkambi ya kiziba ngo turebe uko ubuzima buhagaze tuhasanga abapolisi batubwiye ko kugira ngo twinjiremo bisaba kuza duherekejwe n'umwe mu bayobozi babo bakuru kuko ariyo mabwiriza bahawe amakuru dukesha bamwe mu bari mu nkambi ya kiziba nayo ko leta irimo gutegura gufata abagabo n'abasore bose baba barigeze gukora igisirikare aya mabariyeri twasanze acunzwe n'abapolisi ubusanzwe bayasangagaho bamwe mu mpunzi aribo bayasimburanaho ku burinzi bwayo umuvugizi w'igipolisi avuga ko nta n'ingamba zidasanzwe zashyizweho hirindwa ko izi mpunzi zakongera gusubira ku cyicaro cya hcr cyane ko icyo zasabaga zahirukanwe zitakibonye ati kuko barabizi ko n'ubundi bahavuye ku ngufu icyo cyo kigomba no gusobanuka neza nta nu- nta no kuki- kukivuga umuntu at- atemye bigomba gusobanuka yuko iyo inzira zose zananiranye zo kubahiriza amategeko guhera ku bujyanama guhera ku gusobanura ikiba gisigaye noneho ni gukoresha ingufu ni nacyo niko kubibaho niyo mpamvu amategeko yubahirizwa nibutse gusa ko muri byinshi izi mpunzi zasabaga harimo gushaka ikindi gihugu kizakira aho zabona ubwisanzure busumba ubwo zibona mu rwanda ku wa kabiri w'iki cyumweru polisi y'igihugu yavuze ko igiye gutangiza iperereza ku cyo yise imyigaragambyo mu nkambi ya kiziba kandi ko abazagaragarwaho gutiza umurindi ibi bikorwa bazabibazwa tewosi badege uvugira igipolisi cy'u rwanda yasobanuye ko muri cumi na batanu batawe muri yombi harimo bamwe mu bayobozi n'abandi yita ko bari barangaje abandi imbere mu kurenga ku mategeko no gufata bugwate ibiro bya hcr ishami rya karongi claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwahadiye ijwi ry'amerika tukiri kuri iyi nkuru bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bari i karongi ku biro by'ishami rya onu ryitaho impunzi hcr ubu basubiye mu ikambi ya kiziba babwiye mugenzi wacu eugenie mukankusi uko ubuzima bwabo buhagaze ubu na bimwe mu byo baciyemwo ntawigeze ahangana nabo icyabayeho ni uko bakimara kuza baravuze bati ushaka gusohoka nasohoke ntawigeze agira umutima wo gusohoka cyane ko bari bagose wagira ngo ni abantu bagose interahamwe cyangwa abantu bahanganye na- n'imbunda ku mbunda abantu baratuje batera indirimbo barasenga ariko ntibyabujije abapfa gupfa gusa ko ikiriho ntawigeze ahangana rwose ntawigeze ahangana abantu bamanitse amaboko twumvaga ibyo bari gukora hari bitanashoboka ariko byarashobotse abo uvuga n- tuvuge ni abapolisi cyangwa abasirikari babaga- bari ba- baharinze cyangwa se barinze umutekano barababwiraga ngo nimusohoke bari barinze umutekano ni ukuvuga ngo abari barinze umutekano bari bahari Mm.
haje indi timu y'aba- niba ari abapolisi niba ari abasirikare sinzi bari bambaye imyenda ya polisi Mm.
bipanga ku mirongo imbere yacu ubwo nyine bakimara eh, uwari uvuye ga- gavana araza aravuga ati abashaka gutaha batahe ariko abantu kubera ko hageze yari yakabashubije icyabazanye ntabwo batashye ubwo nyine niho uwari uhagarariye abo bapolisi ya- yatangiye atanga aravuga ati noneho bagiye gukora icyo bagomba gukora ubwo nyine batangiye kurasa ibintu by'ibyuka bararasa bararasa bigerageje barasa amasasu abantu bapfuye bashize abana bapfuye bashize ese ni ibintu by'indengakamere bidakwiriye kuba mu gihugu nk'iki ngiki gifite demokarasi gifite uburenganzira cyubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse gifite imiyoborere bayoborera muri demokarasi rero ndibaza biriya fesiye yavugaga niba igihugu ari demokarasi bakagombye kumva ibitekerezo by'abantu n'ibyifuzo byabo kuko kwica abantu ntabwo ari cyo gisubizo aho kugira ngo icyo gitera wakwica ikibimutera ariko rero n'ubundi nubwo abantu bapfuye abasigaye bagire- babashe gukorerwa ubuvugizi kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe kuko nabo ni ibiremwamuntu byavutse bitabisabye ariko mu guhaguruka byavuye mu ziramfu zose ariko mu by'ukuri n'ababikoze imana ibababarire ibarinde no gukomeza gukurikirana abandi icyaha nibo bagikoze bo bari bafite kugikemura ariko bagikemuye nabi ubwo rero bareke gukurikirana abandi kuko nk'abantu benshi bamwe bashyizeho ngo ba- hari abo bari bukurikirane bateje imidugarurano nta wayiteje nta wayiteje ni buri wese ku giti cye wahagurutse kubera ikibazo afite ntabwo ari ikintu cyateguwe ngo abantu ngo ni banaka bagiteguye ku buryo bajya gukurikiranwa Mm.
ikibazo cyabaye ariko habeho kwisubiraho abantu bajye bakemura ibibazo hakiri kare be kwikunda ibyubahiro nka bya bindi numvaga felicien avuga ngo umuyobozi ngo abereyeho kuvuga abandi bagakurikira biroroshye kumvira ariko ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo umwumvire mu rupfu kuko niba abana baburaye babwiriwe akaba uwo muyobozi ntacyo abivugaho ntacyo abikoraho nta buvugizi agukorera wa- wakomeza umwubashye kuzagera ryari wamwumvira kuzagera ryari ubwo rero nkumva ko iyo bibaye ngombwa umuyobozi ntakuvugire urivugira nicyo cyabayeho kandi giteza ibintu bibi abayobozi rero bisubireho bumve ko bashyizweho n'imana kuko ngo imana niyo yimika kandi ikimura uwabikoze uyu munsi ashobora kubikora ariko nawe imana ibishatse yamwimura kuko yo ifite ububasha uko biri kose nubwo abantu bapfuye ntabwo ari uko itari inaniwe kubatabara ushobora kuba ari n'umunsi wabo wagi- wari wageze kandi uwabishe we ayo maraso akamujyaho nk'uko yuda yishe yesu kandi ari yesu nicyo gihe cyari icye Mm.
ariko we kumwica ntabwo byabuze kumubarwaho yuda byamubazweho kandi cyari igihe cya yesu rero icyo nashishikariza abayobozi ni ukudakunda ibyubahiro byinshi ahubwo bakamenya inshingano zabo kandi bakazikora neza kuko nicyo imana iba yabashyiriyeho ubu nagarutse mu rugo aho twari turi ku- ku- muri shitingi mu nkambi Eh, ubwo twagarutse ahangaha ariko mu gitondo twabyutse bavuga ko ba- ba- bazanye itata yo gutwara abana b'abasore ngo babafate bande babivuze Ah, itata yari yaje aba- ya gisigaye y'abasirikare ntabwo ari am- ntabwo ari ibihuha mwayibonye se twayibonye rwose yaje ihagarara ku ruhande rwa hafi ya polisi ubwo abana b'abasore bagerageza gucika ngo barebe iyo bahungira babona no kujya hanze y'inkambi bidashobotse ahasigaye baremera bahagarara ku misozi gusa hari aho bavugaga babajyana se haheko tujya kubafunga ko n'ubusize nyine ejo bijya kuba ko bavuze ngo abadamu n'abana ntibegere uruhande rumwe wari guverineri w'intara y'uburengerazuba avuga ngo abadamu n'abana ntibagende wasigara ahanganye n'abo basore n'abagabo barahanganye cyangwa byagenze gute ubwo na- nta hari ikintu twari dufite si ubwo nta kintu nta ntwaro bafite ubwo bahise batangira kutu- kuturasaho ibyuma ibyuka bino byuka biryana mu maso tumanika amaboko rwose tugaragaza ko nta ntwaro dufite ko nta dusha- tudashaka kurwana ibyuka bimaze kuziranya amantu amatwi n'amaso no mu kanwa hose hasigaye nibwo baturasaga amasasu y'urufaya abantu bapfuye ntabwo bagira umubare ntimwahise mwiruka se ubwo ngubwo hari ubwo mwabashije kuba mwareba byibura ngo mumenye nk'abantu baba bahasize ubuzima polisi iravuga Imwe- batanu imirambo nakubwira bajyanye imirambo ha- bajyanye imodoka ebyiri zuzuye za gisirikare ubwo hari abapfuye hari abo bajyanye hari inkomera n'ubu turi kumva amakuru ko bamwe baguye i kigali muri sehashika bapfuye hari n'abagiye bagwa mu kiyaga kubera hari- ba- amarembo yose bayafunze hasigaye irembo ryerekeza kuri kaburimbo kandi kandi kaburimbo iruhande rw'ikiyaga abenshi turakeka ko bashyiremo na n'ubu ntabwo turababona abo ni bamwe mu bakenyezi bari ku biro by'ishami rya onu ryitaho impunzi hase ikarongi mu burengero bw'u rwanda baganiye n'ijwi ry'amerika bavuga bimwe mu byabashikiye mu minsi itatu bamaze kuri ibyo biro bya hse turabashimiye inshuti zacu mudahengeshanya gukurikirana radiyo ijwi ry'amerika ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika isamina ni washington dc mu kirundi ni kinyarwanda muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane na nina hazwe ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya tubona abo turarira batubwira byaje nk'itegeko natwe tubifata nk'itegeko tubijyaho uko nyine ariko dukore kwicwa rimwe na rimwe n'inzara twicwe n'ibi- n'ibintu byo kurarira tutazi ibyo turarira
uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania bavuga ko bahungiye imvura mu muvo mu gihe bararira amarondo batazi uwo bariko barivuna canke bagiye kwivuna iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ibihugu vy'u Burundi u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyagirizwa ko mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi vyaburabuje bikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi biri mu rucegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu ryita agatekakazina muntu Amnesty International casohotse kuri wa kane mu gatondo ivyo bihugu vyo mu biyaga binini biregwa ko vyatoteje agatekakazina muntu n'abajejwe kugaharanira umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi Eloge Wiri Kaneza yasomye ico cegeranyo aratubwira bimwe mu birimo nubwo atari ku rugero rungana ico cegeranyo cemeza ko muri ivyo bihugu bitatu vy'akarere k'ibiyaga binini abajejwe intwaro inzego z'umutekano n'ubutungane baranzwe no gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi amashirahamwe yigenga n'ibinyamakuru muri rusangi icegeranyo ca amnesty internationale kivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nko mu burundi hakomeje kwibonekeza ihonyangwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro no kuja hamwe mu mashirahamwe nayo inzego z'umutekano zagirizwa amabati atari make harimo ubwicanyi kunyuruza guhohotera guhohotera no kubareza igufa abantu n'ahatabitigirira itanga amnesty international ryemeza ko bamwe mu bagize iperereza igipolisi n'igisirikare bahohoteye abantu babaziza ko batavuga rumwe n'ubutegetsi rikongera ko ko ivyo vyabaye mu gihe amadosiye y'ubwicanyi n'ayandi mabi yagirizwa abajejwe umutekano yo mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu atari bwave mu nzira muri ico cegeranyo kandi havugwa ko n'imiburiburi abakenyezi n'abigeme mirongo ine n'icenda bafashwe ku nguvu na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu mwaka uheze amnesty international ribandanya rivuga ko abantu benshi muri uwo mwaka bahagaritswe hatamitahi banje gusohorwa abanywanyi b'urunani rutavuganwa n'ubutegetsi rwa mizero y'abarundi babuzwa gukora amanama na bamwe mu bajejwe intwaro n'igipolisi nayo bamwe mu baharanira agateka na muntu barafungwa iryo shirahamwe ryemeza ko ibitigiri vy'impunzi z'abarundi vyagabanutse mu mpera z'umwaka gushika ku bihumbi amajana atatu na mirongo icenda na kimwe n'ijana na cumi n'umwe ariko ko abarundi batari bake bavuze ko bakora bakorerwa amabi atandukanye igihe bafatwa bariko bashaka guhunga igihugu uyu mwaka uheze kandi amnesty international ryemeza ko abarundi benshi bahunze igihugu bitewe n'amafaranga y'umurengera basabwa yo guterera amatora rimwe na rimwe bakanasabwa yo batazi yaja agatangishwa kandi n'abatafitiye uruhusha harimo urwaruka rw'imbonerakure muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho ico cegeranyo kivuga ko ibijanye n'uburenganzira bw'abaharanira hagati y'akazina muntu vyunyutse mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi amnesty international ivuga ko ubwicanyi bwabaye muri kasayi bwahitanye ibihumbi by'abantu ababawe umuriyoni bahungira hagati mu gihugu mu gihe n'imiburiburi ibihumbi mirongo itatu na bitanu bahungiye mu gihugu kibanyi ca angora mu buseruko bwa kongo naho iryo shirahamwe rivuga ko yaba imigwi igwana canke igisirikare ca leta bakomeje guhohotera abanyagihugu no gucukura ubutare n'agataka atacamira mu buryo butemewe n'amategeko nko mu burundi iperereza n'igipolisi na za sentare vyagirizwa kuburabuza abanyagihugu no kubaka uburenganzira butandukanye mu mwaka ushize amnesty international ryemeza ko abaharanira hagati y'akazina muntu muri kongo n'abamenyesha amakuru abatishwe bahohotewe canke naho barangazwa iryo shirahamwe risigura ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi waheze imiliyoni zibiri z'abanyekongo n'ibihumbi amajana ane barenga bugarijwe n'inzara amnesty international ryagiriza inzego z'umutekano za kongo gukoresha inguvu zidasanzwe mu kubuza imyiyerekano itegurwa n'abadashigikiye ubutegetsi kamwe mu turorero dutangwa na barundi biciwe ikamanyora ku wa cumi na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka uheze bariko basaba irekurwa rya bagenzi babo bari bafungiwe mu gisirikare mu gihugu c'u rwanda naho icegeranyo ca amnesty internationale cemeza ko uruhigi rwakomeje kwibonekeza ku banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi imbere n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu iryo shirahamwe rivuga ko ivyo vyabonekeye hanini mu kwaka abantu uburenganzira bwo gukoranira hamwe gushikiriza ivyiyumviro hamwe n'ubwicanyi bugeretse ku inyuruzwa ry'abantu mu buryo bugoye gusigura ibiro bikubikira komite yungirije urwego rwa onu rujejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu nk'akarorero vyemeza ko vyasibije urugendo rwari rutegekanijweyo kubera inzego z'igihugu hari ibibanza bimwe bimwe zumviririzamwo abantu canke zikabafungiramwo mw'ibanga zanse ko baronka uburenganzira bwo kubijamwo ivya amnesty international international ivuga ko ari ihonyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu igihugu c'u rwanda kinagirizwa kandi gufunga imbohe zimwe zimwe mu buryo bunyuranye n'amategeko akarorero gatangwa na ka leopold munyakazi yakuwe muri amerika atahanwa mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yagiriwe n'icaha c'ihonyabwoko maze ahanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose amnesty international rivuga ko uwo mugabo afungiwe mu kumba ka wenyene izorema mu gifaransa ivyo navyo inama ya onu ijejwe atakazi na muntu ikaba yavyiyamirije ico gihugu ariko hari ibintu bibiri nyamukuru gishimirwa kuba cashizeho kinakomeza amategeko akubura ikumirwa ry'abakenyezi n'abigeme no gukomeza kwakira impunzi z'abarundi ico cegeranyo ca amnesty international cakozwe mu bihugu ijana na mirongo itanu n'icenda vyo kw'isi iryo shirahamwe rivuga ko muri rusange uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umutekano muke n'ubukene vyibonekeje mu duce twinshi tw'isi biza kunyurwa n'ingingo zo gutubika ubuvubi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika mu kanya isase nibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi
sha bijya biga biranugwanugwa ko ari eka n'ibihu ngo nibihu akandi navyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mwe mupinga mupingirike wumviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
mu kwezi kwa gatanu abarundi biteguriye gutora ego canke oya ku vyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ukwandikwa ku bazotora kwaheze ku munsi wa gatandatu kwagiye kuravugwa ko ibitari bike bicaye ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse hari n'amasanamu yacanacanye ko yerekana bamwe mu bigisha gutora ego abandi nabo bakigisha gutora oya ariko hakarangwamwo iterabwoba kuri bamwe n'abandi uno musi rero abatari bake baradusabye ko tubasubiramwo inkuru twari twabacishije twabashyikirijemo ku munsi wa kane aho twagarutse ku ivideo yacanacanye ko ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana umwe mu ndongozi zo hagati mu gihugu cy'u Burundi yoba yaragiye abwira abanyagihugu ivyo botora mugenzi wacu Diane Ndonse niwe yari yayiduteguriye amasanamu ariko araca ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana abantu bariko barigisha abandi bisa naho ari abo bakoranije ubutumwa babaha ni ukuzohana uwuzotora canke akigisha abandi gutora oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro abo bigisha bigaragara ko bigishirije mu bice bitandukanye binavugwa ko harimo na musitanteri wa komine gashoho desire bigirimana ikindi ni uko basa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi cndd fdd ku bw'indamukanyo yabo uko guhana nako bigisha ku batazotora ego gukoreshwa mu majambo atandukanye nko guta mu mutwe guhongora hamwe no kuboha bamwe mu banditse ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ko arakumiza ayo majambo mbere bakanavuga ko ateye ubwoba mu ntwaro bavuga ko ari ububeshi bukorwa mu ntumbero yo konona umugambi w'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro terence ntayiraja n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iyo hibirije ibihe bikomakomeye mu gihugu haba hariho abantu batunze umugambi bagenda gutegura amamontage kugira bashobore kumvisha abantu yuko ivyo bintu biriko birategwa kandi ari umugambi mubi ni uguha akarorero imbere yuko mvuga mwibuke hari mu bihumbi bibiri mbere na cumi aho basohoye video iriko abantu bafise ibihiri bashava yuko ari imbonerakure bafashe amasanamu yambika ibihiri usanga na marementanya mwibuke ca gihe pierre karavera mbonimpa yari rementanya bakazana amasanamu y'ahandi hantu bakabesha ngo ni mu burundi mwibuke ikarusi ingene bagiye kunegagura abantu bazana amasanamu yari muri afurika yo mu burengero aho bica umuntu umenga umuntu ameze nk'igikoko bakavuga yuko urikomera muri karusi kandi rero ababikora barashaka kuja dushyira umugambi utekereje kugira ucafuze canke ubundi bugambi ariko vyama bimeze twebwe rero imvugo bene izo nta gaciro tugiha twebwe duhanura abanyagihugu kubahana kubaha mugenzi wawe gukorera igihugu kwitabira amatora kuko ni uburenganzira bw'umuntu wese ariko rero mu runani amizero y'abarundi rurongowe na agatongwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi babifata nk'ukuri pierre celestin ndikumana arongoye abashingamateka bo muri urwo runani avuga ko ari ibura rya demokarasi mu gihugu ivyo nivyo twamye tuvuga ko biba biteye agahinda mu gihugu kuko ni igihugu cacu citirirwa ko kiri muri demokarasi muri demokarasi rero abantu barayaga bakavugana umwe wese agashikiriza iciyumviro ciwe uko acumva ku gutera ubwoba abantu rero ko bategerezwa gutora ikii canke kiriya ni ikimenyetso c'uko aho hantu ata demokarasi bihari kuko umuntu ntategekwa ivyo yi- ateza kwiyumvira canke kwemera umuntu akora ivyo abona bibereye mu gihe bitariko birasambura iruhande y'aya majambo y'iterabwoba hari n'abanyagihugu baburabuzwa mu bikorwa byabo vya misi yose mu gihe baterekanye agapapuro biyandikishirije ko ko bazoja mu matora aba ni bamwe mu bo mu ntara ya cibitoke bavuga ko babuzwa kwivuza hamwe no kuvoma amazi ku mabombo rusangi je basabye kajya agapapuro k'amatora bambwira ak'umugabo wanjye baca bambwira ngo "Ni- ningende nta kindi naciye njya kurondera amazi ahandi bisaba nyene abatunga b'abashefu bacu bakaya kutuvugira nyene kugatunga amazi jewe mutenya wanjye yaragiye kwa muganga ejo abatari babufise barabirukanye basubira inyuma kubuza na mutenya wanjye kuko yari yagiye akitwaje igi we yararonse umuti nuko twese twokwitwararika twese tukaburonka aho bihenze bakwiye kukagendana kuko niko menga umuntu yokoresha ubu niko kagezweho n'ibinyane pierre celestin ndikumana arongoye abashingamateka bari mu runani amizero y'abarundi abifata nk'iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nk'ivyo navyo nyene bija muri rya terabwoba ni ivy'ukuri twese turashigikiye ko abantu baja kwiyandikisha mugabo hariho ikintu twokwiye gutandukanya hariho ivyo umuntu ategerezwa gukora n'ivyo afitiye uburenganzira ivyo ufitiye uburenganzira rero urashobora kubikora canke ntubikore twebwe naho dutera kamo ngo abantu baje kwiyandikisha ntawe twoshira kw'inkoni ntawe twoshira kw'iterabwoba uretse gusa ko byoba bibabaje ko haba habarundi bataja kwiyandikisha bigeze aho abantu babuzwa no kuja gusuma babuzwa no kuja gukora udukorwa twabo mu mirima n'ikiringo cyo kwiyandikisha kitarahera ngo bagararije ivyo n'ukuri ndumva ko nayo nyene ari ingendo mbi kandi simbona n'ico bihutira naho bocongera ntaco ntacopfa ku bwanje naho bovuga bati turongeye ku iyindi ndwi none ibintu vyo mu kwezi kwa gatanu bonongera ko n'iyo ndwi abantu bakabandanya abatashoboye kwiyandikisha bakiyandikisha ariko nubwo biri uko amategeko agenga amatora yo mu burundi ntavuga ko umuntu abwirizwa kuja mu matora itegeko ry'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya mirongo ine na gatandatu iratomora neza ko umuntu afise uburenganzira bwo gutora ariko atategeko rimuhata icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri agenzura uko igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda yaravuze ko atategeko abantu bahabwa ryo kwiyandikisha E, gushika ubu ntituragira itegeko ryo kwiyandikisha kugira ngo umuntu aje gutora E, nko mu birigi udatoye urariha amande ni ukuvuga ni itegeko E, twe rero ntiraba itegeko mugo twenshi gituma tuca guhimiriza aho twaciye hose ntayo twafashe ngo ngo aje kwiyandikisha kugira ngo kubera itaraba itegeko mugabo umwene w'igihugu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo yifuza kuko ritaraba itegeko mugabo twebwe abategetsi abajeje intwaro icyo tukwiye ni uguhimiriza gushika uno munsi turacahimiriza kugira ngo abenegihugu baje kwiyandikisha ku bwabo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo avuga ko abategeka abandi ku nguvu ko bakwiye kwiyandikisha bakwiye guhanurwa bene izo mvugo zo mu masanamu zaciye ku mbuga ngurukanabumenyi zavuzwe ko vyinshi tubasomere bimwe muri vyo duhere kuri uyu avuga ati abo bagabo bariko barigisha ivyo bamenye ko bazobazwa ivyo bariko barigisha n'abigishije jenoside mu rwanda baracafatwa kubera ayo mavideo bafashwe natwe tuzobafatisha kazima twayibitse uyu nawe asa n'utewe akagongwe n'abariko barabwigwa ati eheje wabo bantu uyundi nawe ati mu kirundi baca umugani bati urucira mu kaso rugatwara nyoko barimba bigera abo bigisha bazohagarikwa kandi mu by'ukuri bazagirizwa yuko bigishije abandi imigumuko kandi bariko bavugira hejuru ibyo biyumvira gusa hari n'uyu avuga ati yoho interahamwe gusa tubandanye n'uyu avuga ati niyihe nyungu y'uko umuntu yiyandikisha ku nguvu kandi atawuzi icyo azonatora tugarukirize kuri uyu avuga ati oya namwe iryo ni rementanya turazi ko igihugu mwaba mushaka kugicafuza i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amahoro ibyishimo umunezero bihora biri mu mutima wanjye amahoro ibyishimo umunezero bihora biri mu mutima wanjye kuba muri wowe nibwo buzima buhoraho kuko nshobozwa byose nawe umpa imbaraga
nshuti bakunze b'ijwi rya amerika twari kumwe mu kirundi no mu kinyarwanda nungaha duce tuba turasozerera ibiganiro byacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere y'uko duca duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri ibyo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho aza ko ari amakuru avugwa ku isi na cane cane muri afurika mururanirwe rero muragumiza ku murongo aho mwari ku ijwi rya amerika mu zindi ndimi zitandukanye diane nahazwe nari kumwe na makbili ya bero mu buhinga bw'ivyuma yegeranije amaji hamwe na ingenier linasi yashikanye ahiwanyu twempi twipfurize indwi nziza
mwaramutse